Yeah. Hi guys, welcome you guys back to my YouTube channel. Thank you all so much for coming. Thank you. God bless you. Thank you for subscribing to my channel. Thank you so much. I so much appreciate you. Thank you everyone. And thank to my old subscriber, to my new every eh, returning subscriber. Thank you so much for always coming back Thanks to my new subscribers. Thank you for joining this wonderful family. God bless you. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you. Please, guys, don't forget to subscribe. Don't forget to hit the notification bell so that whenever I drop a new video, you will be the first person to watch it. Thank you so much. So, thank you all so much. In today's video, we'll be talking about Ijore, one of Paris. Yes, you guys know that she's facing a hard time now she just lost her husband i'm here to more with her i'm here to pass a condolence visit through this video Iyore i know you really try you watch your video today because i did watch a lot of video where people dey talk dey talk different different things That's so you you do this. That's so you do that. I'm not here to judge you. Nobody have the right to judge anybody because if there's me with the judge people, people will they judge you. If they check out, you even better pass them. So my sister, sorry for the loss. And I watch your video today. I feel very, very, very sorry for the loss. And and I still thank God for your life and you have a heart of gold according to one of your video where i watch you understand the way you take talk say the the day no uh, your your ex-husband let me say your husband e not coffee. They get up dey go toilet by himself you they clean am up you you do a whole lot for dat man dat man where e dey na evil wey go They pray for you e go they bless god on behalf of you say the kind help you give her. maybe children fit dey alive maybe they fit no fit do that kind thing for her. maybe im brother fit dey alive maybe they don't fit clean now. Don't no fit do a lot of those things because i understand what you they talk that time when me dey africa with my grandmummy my grandmum my the mama we born my mama We don old We be say she don the sick na so i still love her that time too i dey baff her dey clean where she dey sleep dey do all those things she dey always dey hold my hand dey pray for me say my daughter don't worry God will bless you. God will uplift you. Really, my grandmother prayer follow me. So anything we I lay my hand on still the prosperity today. Because of that, I bet many people they will be say they no will fit do that thing, even if not their house for their husband, even if na their grandmother. Even for you wey you fit do it for your husband, you fit still do it for your grandmother, your husband. Me too, I fit do that kind thing. So those kind people, you don't judge them because you have a heart of good if na some women go don run leave her especially when you don get boyfriend beside you you go say no you don go fit but you still wait you continue you take off that old man till the man pass away my sister na god go bless you for the good work wey you do no lis ten to side talk o oh. you know say dis life people too jealous People na enviness na im dey worry them. you understand no worry they go talk talk talk they go still rest so now i come do this video to take say condolence sorry for the loss of your husband may so uh, continue to rest rest in perfect peace my sister no mind them you know, no say everything dey with you for people to jealous you you understand no mind me they talk but you know say you don't do god own you don't do wetin god want because if na some women they go abandon that oyibo but you know abandon am you take off am you baff am you clean am come reach till when e be say the man come go Now now now now they e come they talk but when you they do all those things they not talk you understand you see see and what do you do for dat eh dat now na oyibo then dem back, kpakpa They no go do it for their papa di oyibo wey me know say dem day for europe Now, e still take one or two oyibo wey go fit to get that kind mind that good mind When you take help your husband thing When he come there, my sister leave dem make They talk no mind them. you understand i know say dem wan insult me if they even insult me i no go mind but i just tell you the truth i feel you my sister no worry god go bless you more and more for the good thing wey e be say you do for dat man may as may his soul rest in peace you understand no mind dem you try my sister wetin you do for dat man even dat man dey heaven e dey wash you e go protect you you go any evil wey dem plan against you e no go work because na good na you do na good na you do na good na you do my sister you understand no mind dem make dem talk na dem get their mouth e no go remove anytin comot for your body my sister na good na you do becos wey i watch your video yesterday That video di tin touch me na say oh very nice woman oh na say yori ah yori na good person oh you know because i know say if now some women if if the oyibo get money they go carry the money they go run They no go come back again as far as say they don get boyfriend you know but you no carry the money no wrong. you stay with her you you They baff her They give her medicine They do all those things at the end of the day now somebody they use her against you no worry Now na are god Now him say my sister you hear now god will bless you for the good What you do for that oyibo pray may we pray may god still keep us long longer than that 90 years That dat your oyibo spend make we still see somebody will go do am for us in jesus name because it take a good person to do that thing what you do if na according as dem take dey talk am say na so you do that so if na so na so e true true be you for not dey there again my sister me and every other good people. wey know wetin you do for that oyibo and that oyibo will be say e don't rest in peace We go they protect you any evil plan where people plan against you because of the good what you do for your ex-husband you will go back to them my sister no worry you hear sorry eh sorry sorry Not mind them okay this time now wey you supposed to relax dem dey stress you they talk different different things no mind them you know them now no mind them you hear my sister eh keep on the pray keep on the pray okay onuagbon na so dem dey talk nobody will. They don't they talk of ọmanọgwu ne oyemotakọ amagwugwe na oyeragbọn na ose emiya no wu ema love iwe ema lele uwe ema gewe so what do you expect what do you expect eze yiyan my sister wọn eze yiyan oke yan bi egwe ba yan bi egwe mu na bi a bi mu so that yan bi face all ni yan bi rabo iwe kure my sister eh iwa dey very sorry eh for the lost eh worries alobawo ese ya lowu na wey bo ni in family okay. ima ya no mi bege mi ya no vi we no ya ko e we mi ya e ima ini ya bege so uma need the explanation na we ita si na ni jealousy we David Osaba ye dagbo we my sister so you say na we need to we video na hmm? don't mind keep keep going my movie tray okay movie tray movie train. Oh, okay, my sister. I say, yeah, yeah, it is stop pay with okay? Okay, only willing to tap my way. Hmm? Sorry for the lost, okay? Sorry for the lost, okay? I say, yeah, my sister. I say, yeah, one. So thank you all so much. If you come across this video, please don't forget to subscribe hit the notification bell press the like button if you have not done that Thank you so much for my returning subscriber. Thank you so much for my new subscriber. Thank you, everyone. Thank you so very, very much. And God bless you. And please, you can share this video to Ijore one of Paris, Salt and Water Ministry. Let us see this video that I sympathize with her for the loss of her husband. So you should not mind. Don't give a listing here forget about dem Now they get their match let they use their take talk anything with their like you are a movie trainer nobody will stop you my sister eze yewarokpa buy e, oke eze yinya igbovo igbovo ẹyin àṣẹ yàmàmà wey no pa pa ni wàhùẹmùẹ e e. so continue okay continue God is your strength God will see you through this time and kowu yosabaga wena niya ba niya mu nove munya yara boy wekure okay thank you so much everybody bye bye just send me to share this video share it share it share it, share it okay and subscribe to my youtube channel press this notification bell the like button okay thank you all so much bye bye love you